murumva radiyo ijwi rya amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ijwi ry'amerika muraryumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza perezida w'u rwanda william uh, perezida wa kenya william ruto hari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu rwanda umunsi we wa mbere waranzwe n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano atandukanye y'imikoranire hagati y'ibihugu byombi many things they are doing for themselves, but in the end, what they are doing for themselves is also beneficial to the country.
perezida kagame ati ayo masezerano ashishikaje ibihugu by'abanyakenya bari hano hari n'ibihugu n'ibindi byinshi bafite bikorera ubwabo ariko binagirira akamaro igihugu cy'u rwanda n'abanyarwanda
how we will benefit from the experience Uh, perezida william ruto ati uhereye ku masezerano yerekeye za koperative n'uburyo twasangira ibitekerezo ku bizagerwaho hagati y'u rwanda na kenya n'uburyo bwo kubaka imikoranire ishingiye ku ikoranabuhanga donald trump wabaye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi aritaba urukiko rwa manhattan mu mujyi wa new york igihugu cya finlande kuri uyu wa kabiri cyinjiye ku mugaragaro mu muryango wo gutabarana uhuza ibihugu by'uburayi na amerika otan ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato mube hafi ya radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi donald trump wabaye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi aritaba urukiko rwa manhattan mu mujyi wa new york kugira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa fide niyo ngabo abafitiye inkuru vyitezwe ko donald trump yishikiriza ubutungane uno munsi kuwa kabiri arababaye icesu wahoze ari perezida wa amerika wa mbere yagirijwe ivyaha igihe aza kurenguka muri sentare mu gisagara ca new york ni nyuma y'uko umugwi w'abanyagihugu watowe gutohoza ivyaha uvyemeje mu rwirangiye vyitezwe ko trump amenyeshwa icesu ivyaha yagirizwa uno munsi kuwa kabiri biza guha akaryo abanyagihugu n'abamwunganira mu mategeko kumenya neza ibyaha yagirizwa televiziyo CNN yatangaje ko Trump azokwagirizwa ubwoko bw'ibyaha birenga mirongo itatu bijanye no gutanga amakuru atariyo mu bijanye n'imirimo yiwe hari inyuma y'itohozwa ryakozwe rifatiye ku mafaranga yarishe umupfasoni yakina amareresi yerekwa abakuze itangazamakuru ririza kurekurirwa gushikiriza amakuru yerekeye kurenguka kwa donald trump muri sentari new york mu gihe bizoba biriko biraba ni ingingo yafashwe n'umucamanza mu ijoro ry'ejo kuwa mbere inyuma y'uko yanse ivyari vyasabwe n'amashirahamwe atari make ajejwe gutangaza amakuru harimwo cnn vyo gukurikirana ukurenguka kwa trump muri sentare mu gihe kuzoba kuriko kuraba abunganira trump mu mategeko batangaje ko trump aza guhakana ivyaha yagirizwa kandi ko aza kubeshuza ibyaha byose yagirizwa igihe biza kugaragazwa icese imbere yiwe bitegekanijwe ko Trump yiyemeje kubandanya kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane n'aho yagirijwe ibyaha ashikiriza ijambo mu ijoro ry'uno munsi ku wa kabiri ari muri leta ya Florida igihugu cya finland kuri uyu wa kabiri cyinjiye ku mugaragaro mu muryango wo gutabarana uhuza ibihugu by'uburayi na amerika otan ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane rinahazwe ukwinjira kwa finland muri otan vyateye agashavu uburusiya bishimisha impande zihanganye nabwo mu ntambara burimwo na ukraine umushikiranganje ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu antony blinken niwe yakiriye impapuro zemeza ko finland yinjiye icese muri otan yakira izo mpapuro mu birori vyabereye iburuseli ku murwa mukuru w'ububirigi blinken yagize ati iki nico kintu conyene dukwiye gushimira perezida w'uburusiya yarihutishije umugambi yihetse ko mu gusomborotsa ukraine umushikiranganje wo kwivuna abansi muri finland anti kayike konen nayo yavuze ko uno munsi winjiye mu mateka y'igihugu ciwe kandi ari intambwe nziza kuri otan no kuri finland ubwayo aha mukamenya ko uburusiya bugereranya ukwinjira kwa finland muri otan no kubangamira umutekano wabwo bugabisha mbere ko buzokwihora umunyamabanga mukuru wa otan nawe yavuze ko inguvu za gisirikare z'ibihugu bigize iryo shirahamwe ari mirongo itanu ku ijana z'inguvu za gisirikare z'amakungu gutyo abwira bagenzi biwe ko igihe cose bazofatana mu nda atawuzoshobora gutera igihugu na kimwe kiri muri iryo shirahamwe hagati aho finland isangiye umupaka w'ibirometero igihumbi n'amajana atatu n'uburusiya yinjiye muri otan inyuma y'imyaka igera kuri mirongo itatu yifata ku ngingo yo guhanza ibindi bihugu biri muri iryo shirahamwe mu mugambi wabyo wo kwivunira hamwe umwansi yinjiye kandi muri otan ku munsi iryo shirahamwe rirumanije imyaka mirongo irindwi n'ine rimaze ribayeho ryashinzwe igenekerezo rya kane ukwezi kwa kane ko mu bihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine n'icenda finland ikaba igize igihugu ca mirongo itatu na kimwe co mu ishirahamwe ryo kwivunira umwansi hamwe otan
abadepite bane bo mu ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta muri kenya bakurikiranyweho ibyaha baregwaga bakuriweho ibyaha baregwaga birimo kwitabira no guhamagarira rubanda kujya mu myigaragambyo inkuru nayo mugezwaho na fideli nyongabo iyo ngingo yo guhagarika imyiyerekano yabaye inyuma y'iminsi itatu y'akamo gakomeye katewe n'abayobozi b'amadini amashyirahamwe adahananira ibyicaro vya politiki hamwe n'amakungu izotuma ibibazo vyashikirijwe na Raila Odinga vyihwezwa na leta abo bashinga amateka bane bari bahagaritswe haraheze indwi zibiri Raila Odinga yari yasavye ko haba imyiyerekano kabiri mu ndwi inyuma y'uko ahakanye ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze yaranebaguye kandi ukugene leta iriko ivyifatamwo ku bijanye n'ikibazo c'ubuzima bw'abanyagihugu butera buzimba kurushiriza muri iyo myiyerekano igipolisi caratanye mu mitwe n'abari muri yo bagwiriyemwo abakiri bato ukutumvikana hagati y'abanyapolitike muri kenya vyarageramiye umutekano w'igihugu kuba hazoba ibiganiro hagati yabo vyakiwe neza n'abatari bake perezida wa kenya william ruto yarashimye ingingo ya raila odinga yo guhagarika imyiyerekano yamara odinga yasavye ko leta yishura kubyo asaba mu kiringo cy'iminsi indwi ngo atari uko bazosubira kwihereza amabarabara
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu fidel niyongabo na diane nahazwe batugejejeho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ni kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika i washington dc turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook aderese ni voa radiyo yacu amakuru noneho y'ibiyaga bigari bya afurika muri afurika h'ibiyaga bigari duhere mu rwanda perezida william ruto wa kenya hari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu rwanda ku munsi we wa mbere yagiranye ibiganiro na mugenzi we paul kagame baganira bagirana ikiganiro n'abanyamakuru mugenzi wacu asumuta kaboyi yagikurikiranye asumuta wiriwe neza
wiriwe neza Eugenie ikiganiro uh, perezida paul kagame na perezida william ruto bagiranye n'abanyamakuru kibanze kuki
uh, urakoze iki kiganiro kibanze cyane cyane ku masezerano bari bamaze gusinya wari ubigarutseho mu majwi yabo y'abo bayobozi amasezerano agendanye n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi basinya amasezerano agendanye n'uburezi ibyerekeranye amasezerano agendanye n'ibyerekeranye no ibyerekeranye n'ubukerarugendo nicyo navugaga hanyuma babiganiraho abanyamakuru ariko banabonera umwanya wo kubabaza mu bindi binyuranye n'ibyo bari bamaze gushyiraho imikono hari n'icyo babajije perezida ruto baramubaza bati ibyerekeranye n'imyigaragambyo imaze iminsi yera mu gihugu cye perezida ruto arabasubiza ati ntabwo imyigaragambyo kuba muri kenya hari ikibazo cy'inzara ntabwo ari kenya yonyine ifite iki kibazo cy'inzara no mu bihugu byo mu burasirazuba bwa afurika ikibazo cy'inzara cyaturutse ku mpande zose ntabwo ari ikibazo cya kenya avuga ko hari abantu babyihishe inyuma bagashaka kubishyira mu rwego rwa politike kandi ari ibibazo navuga ngo yavugaga ko bisangiwe n'ibihugu byinshi kubera ikibazo cya kovide cumi n'icyenda kubera ikibazo cy'intambara y'uburusiya na ukraine ndetse no kubera ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ryagiye muri kenya cyane ryugarije igihugu cya kenya ndetse n'ibindi bihugu muri rusange nanavuga ko banabaje na perezida kagame bamubaza ibyerekeranye no kuba atekereza ko uzamusimbura mu gihe yaba arangije manda perezida kagame aravuga ati icyo ni ikibazo nkunda kubazwa ndetse nanakigarutseho muri kongere y'ishyaka rye ayobora yabaye mu mpera z'iki cyumweru aravuga ati ntabwo ari jyewe wo kugena uzansimbura muri rusange nibyo ngibyo byavuzwe ku munsi wa mbere muri kiganiro n'abanyamakuru
hari icyo bakomojeho mu bijyanye n'ibyo bazibandaho ejo ku munsi w'ejo
yego ku munsi w'ejo perezida ruto azasura urwibutso rwa jenoside rwa kigali ruri hano ku gisozi ashyingura asaga ibihumbi magana mirongo itanu bazize jenoside yakorewe abatutsi hanyuma uyu munsi nimugoroba hari akandi kantu bagiye kuvuga ko araza kuganira n'abanyakenya bari mu rwanda kenya muri kenya abanyarwanda abanyakenya benshi baba mu rwanda bakora mu nzego zinyuranye cyane cyane amabanki mu rwanda hano hari amabanki ageze kuri ane ya kenya bakora mu byerekeranye n'amashuri kenya ifite amashuri hano mu rwanda abo banyakenyeri bakora imirimo inyuranye baraza kuganira na perezida wabo yego niba hari akandi wumva wibutse utatubwiye kandi kagarutsweho mu banyamakuru naguha akanya gatoya ukakatubwira mbere y'uko dukomeza
ya nta kandi kadasanzwe muri rusange bavuze kuri ibyo bintu byerekeranye n'ayo masezerano bari bamaze gusinya bagenda bavuga agaciro ayo masezerano azagira ku bihugu byombi hanyuma ikindi navuga ni uko perezida wa kenya aribwo bwa mbere ageze mu rwanda kuva aho yatorewe kuyobora igihugu cye ariko kandi twanakongeraho ko yanatumiwe na perezida w'u rwanda paul kagame urakoze cyane asumita kaboyi ukomeza udukurikirane iyo nkuru ubwo turayitegereje mu kanya yego radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje nk'uko rero twabibabwiye dutangira aya makuru perezida cyangwa se wahoze ari perezida donald trump wayoboye leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi aritaba urukiko rwa manhattan mu mujyi wa new york kugira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa ibirego bwana donald trump akurikiranyweho bihanishwa igifungo igihano cy'igifungo kiva ku mwaka umwe kuzamura ese iki gihano hari ingaruka cyagira mu rwego rw'amategeko ku mugambi we wo kongera kwiyamamariza kuyobora amerika aramutse ahamwe n'ibyaha ese hari icyo byatambamira mu kuba yahatanira indi myanya y'ubutegetsi iyi nkuru ijwi rya amerika yabateguriye murayumva mu ijwi rya temisitokere mutijima irasobanura byinshi kuri ibi bibazo ibyaha uwahoze ari perezida wa amerika donald trump akurikiranweho biri mu cyiciro cy'ibihanishwa igihano kiva ku gifungo cy'umwaka umwe kuzamura ku bijyanye rero no kuba umuntu yaba perezida wa amerika ibintu bisabwa ni biki nk'uko itegeko nshinga ribiteganya umuntu wavutse ari umunyamerika cyangwa wahawe ubwenegihugu mbere y'uko itegeko nshinga ryemezwa agomba kuba afite byibura imyaka mirongo itatu n'itanu kandi agomba kuba yaragumye gutura imbere mu gihugu byibura imyaka cumi n'ine atahava bitewe n'uko itegeko nshinga rya amerika ntacyo rivuga ku bijyanye n'ifungwa umuntu uregwa cyangwa hamwe n'icyaha cyo ku rwego rw'ibyo trump akekwaho ntabujijwe kwiyamamaza apfa kuba yujuje ibindi bisabwa ku bijyanye no kuba itegeko nshinga rya amerika ryakongerwamo ibibujijwe kuwifuza kuba perezida nabyo biragoye kuko inteko nshingamategeko idashobora kongeramo ibindi bibujijwe hatabayeho guhindura itegeko nshinga kandi rero guhindura itegeko nshinga muri amerika si ikintu cyoroshye uretse no kuba bisaba kubona ubwiganze bwa bibiri bya gatatu mu matora mu mitwe yombi y'inteko uw'abadepite na sena binasaba ko izo mpinduka zemezwa na bitatu bya kane by'abadepite b'inteko zo ku rwego rwa za leta ku bijyanye n'intambamyi zabuza umuntu kuba perezida wa amerika ingingo ya cumi na kane y'itegeko nshinga ibuza umuntu wese wagize uruhare mu bikorwa by'imyivumbagatanyo cyangwa ubwigomeke arwanya leta zunze ubumwe za amerika kujya mu myanya y'ubutegetsi ya leta iyi ngingo yanditswe nyuma y'intambara yashyamiranyije abenegihugu kuva mu igihumbi magana inani na mirongo itandatu na rimwe kugeza mu igihumbi magana inani mirongo itandatu na gatanu ariko kandi ntaho ivuga ibindi byaha bwana donald trump aramutse ahamijwe ibyaha akurikiranweho yaba abaye umuperezida wa mbere mu mateka ya amerika uhamijwe ibi byaha byo muri icyo cyiciro uwari perezida richard nixon mu igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane yavuzweho kugira uruhare mu ibara rya watergate ariko ntigeze ashinjwa icyaha yeguye mbere y'uko hatangizwa inzira zo kumutakariza icyizere ndetse nyuma aza kubabarirwa n'uwamusimbuye gerard ford ba perezida andrew johnson bill clinton na donald trump bose batakarijwe icyizere n'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite ariko senibagira bere ikindi kandi uku gutakarizwa icyizere ni ko hari ibirego by'inshinjabyaha uretse no kuba yaba perezida uwahamijwe n'urukiko ibyaha byo mu cyiciro cy'ibyo Trump akekwaho ni ukuvuga ibihanishwa igihano kiva ku mwaka umwe kuzamura yemerewe no kuba yaba umudepite cyangwa umusenateri kimwe no ku buperezida aha naho itegeko nshinga riteganya ibisabwa bikeya ku budepite abagize inteko bagomba kuba bagejeje nibura ku myaka makumyabiri n'itanu y'amavuko ku badafite ubwenegihugu kavukire bakaba bamaze nibura imyaka irindwi baba muri amerika mu buryo bwemewe n'amategeko bakaba banatuye muri leta bagiye guhagararira abasenateri nabo ibyo basabwa ni nk'ibyo ariko b'imyaka basabwa kuba batuye muri amerika mu buryo bwemewe irazamuka ikaba icyenda ikindi bo bagomba kuba nibura bafite imyaka mirongo itatu y'amavuko byumvikane neza aha naho nta byerekeranye no kuba utarahamijwe icyaha bisabwa ku byerekeranye n'amabwiriza agenga inteko umutwe w'abadepite umudepite wese uhamijwe icyaha gihanishwa gufungwa imyaka kuva kuri ibiri kuzamura ntiyemerewe gutora cyangwa se kwitabira ibikorwa bya za komite icyakora ibyo umudepite yemerewe bisubizwaho iyo yongeye gutorerwa indi manda kuri sena yo nta bwiriza nk'iryo rihari ikindi ishyaka ry'abademokarate ndetse n'iry'abarepubulikani yo ubwayo abashobora gukumira abanyamuryango bayo mu bikorwa by'inteko umutwe w'abadepite no muri sena harimo no kubakura muri za komite mu gihe babonye biri ngombwa ku zindi ngingo zishobora kubuza umuntu kwiyamamariza kuba perezida ingingo ya makumyabiri n'ebyiri y'itegeko nshinga rya amerika iteganya ko nta muperezida ugomba kurenza manda ebyiri iyi ngingo yatowe nyuma y'urupfu rw'uwari perezida franklin roosevelt mu w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu wari umaze gutorwa inshuro enye agakuraho umugenzo wari umenyerewe ko abaperezida ba amerika begura nyuma yo gutegeka manda ebyiri ku bagize inteko nshingamategeko ya amerika izwi nka congress nta manda ntarengwa bagira zo kwiyamamaza
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje mu cyumweru gishize perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yakoze inama ya kabiri kuri demokarasi yabaye hakoreshejwe ubuhanga bwa videwo iyi nama yari ihuje ibihugu bigera ku ijana na makumyabiri imiryango ya sosiyete sivile ibigo by'ikoranabuhanga abanyemari n'abashoramari muri iyo nama amerika yatangaje ko izatanga amafaranga angana na miliyoni magana atandatu mirongo cyenda z'amadolari azafasha guteza imbere no kwimakaza demokarasi mu bihugu bitandukanye mugenzi wacu fide niyongabo yavuganye na porofeseri deni banshimiye ubusa wigisha politiki muri kaminuza y'u Burundi yabaye mu cyumweru gishize rero inama yabaye mu cyumweru gishize uh, turaza barayigarukaho muri iki kiganiro abanza kuvuga akamaro kayo
iyi nama umukuru w'igihugu cya amerika joe biden ariko arakoresha mu bisanzwe umuntu yoronderera intumbero yayo n'insiguro yayo muri kahise ka hagufi ako kahise ka hagufi dushaka kuvuga amahinduka yabaye mu mpera z'imyaka ya mirongo umunani no mu ntango z'imyaka ya mirongo icenda aho twavuga yuko bijya bijanye no gushamiranira kw'amatwara ya gisosiyaliste n'amatwara ya kidemokrate asa n'ayarangiye maze demokarasi akaba ariyo itsinda none rero akaba ari demokarasi yari ihamagariwe guca ikwiragizwa ku isi yose uko niko byagenze bijya bise la fin de la guerre froide none rero ubu umuntu ariko arabiraba abatsimbataye kuri ayo matwara ya kidemokrasi baciye bagerageza gukwiza hose iyo ntwaro ya demokarasi ibiranga demokarasi ariko rero uko biri ubu nk'uko mwabivuze mu ntangamarara barabona yuko demokarasi itariko irashinga imizi nk'uko bari babyiyumviriye nk'uko bari babitegekanije ndetse bovuga yuko demokarasi iriko iratsindwa kuko na hamwe hamwe dufatiye nko mu bihugu bya afurika aho bariko baragerageza kuja muri iyo ntwaro ya demokarasi bavuye mu ntwaro z'imikazo bariko barasubira kugwa muri izo ntwaro z'imikazo zimeze nk'intwaro z'umugambwe umwe ariko kandi no mu bihugu bya buraya ibihugu bimwe bimwe bita vieye demokarasi ibihugu bya kera barabona demokarasi itagishinga imizi cyane abenegihugu baho usanga batacitaba amatora cyane ntibagihurumbi imigambwe hanyuma iyo habaye amatora ugasanga hariko haratsinda imigambwe babona amengo ntishira imbere ivyiyumviro vya kidemokarate rero bigatera amakenga umukuru w'igihugu ca amerika murumva ko mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda mirongo icenda twovuga yuko amerika ariyo yatsinze rurya runani rw'ibihugu vy'uburusiya none rero ikabona amenga intsinzi yayo isa n'itariki iratera imbere ku isi nk'uko bari babyiyumviriye perezida biden mu byo yashikirije ku munsi wa gatatu igihe yatanguza iyo nama yarerekanye icyizere eh, no kuvuga ko kumbura ibintu biriko birasubira kugaruka ku murongo inyuma y'uko habaye ivyo bibazo eh, ku bijanye na demokrasi no muri ivyo bihugu biteye imbere niko mubibona namwe icyo cyizere biragoye kuko umuntu yoca avuga yuko gifite ishingiro cyane eh, ndetse iryo jambo rya joe biden umuntu yahava arivuga yuko ari nka bimwe bita disikuru politiki eh, murumva yuko atotanguza eh, inama eh, yo kugira ngo atsimbataze kandi ayage ibyiza bya demokarasi hanyuma ngo ace avuga yuko demokarasi yatsinzwe yasubiye inyuma rwose Eh, ariko uko biri mu bihugu byo hirya no hino eh, ngira ngo icyo cyizere siko kiboneka rwose yaremeye kandi igihe yatanguza iyo nama eh, ko amerika izotanga imiliyoni amajana atandatu na mirongo icenda y'amadolari agenewe gukomeza imigambi ya demokarasi ku isi amafaranga akazoba agenewe eh, gushigikira ivyerekeye itangazamakuru ryigenga ku vyerekeye amatora yigenga atagira n'utunenge eh, ku isi ico ciyumviro ni ciza mukivuga kwiki Eh, gushigikira eh, demokarasi eh, biciye mu buryo bukoreshwa na cyane cyane uburyo bw'amafaranga si ikintu gishasha eh, kuko nko mu myaka ya mirongo icenda mu ntango z'imyaka ya mirongo icenda igihe ibihugu bya afurika byatangura kwinjira muri uwo mugambi wo gushinga intwaro za demokarasi ibihugu bitari bike na cyane cyane ibihugu by'i buraya n'ibihugu bya amerika byaratanze amafaranga atari make kugira ngo bishobore gushigikira imigambwe bishobore gushigikira itangazamakuru ryigenga bishobore gushigikira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike eh, hamwe rero no gutunganya amatora ariko ayo mafaranga yose eh, nivyo yaragize akamaro mu gushika ku bintu bimwe bimwe mugabo murumva yuko intwaro ya demokarasi itarashinga imizi nubwo amafaranga amaze gutangwa atari make icyo cyiyumviro kibi mugabo si ngombwa ngo icyo cyiyumviro kibe kizoshika kwihangira nk'uko umukuru w'igihugu cya amerika abyifuza tuze ku mirongo ya telefone dufise kamuzungu aimable ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa iciyumviro ushikiriza yego ikibazo nari mfite ikibazo nagira ni ku bijanye na demokarasi demokarasi bumva nabi no muri afurika bakayifata ko kononera bagenzi babo babifashijwemo na amerika ese ku bijanye n'abasangira bahuje ibitsina byo byaba ari byiza kubisakaza no muri afurika nuko murakoze murakoze yego ngo mwishyura umutumire niko cyane ndumvise ikibazo cyiwe ikibazo cyiwe kijanye n'ingene imico n'imigenzo y'ibihugu igenda irahindagurika Eh, ugasanga imico n'imigenzo iri ku migabane uyu siyo mico n'imigenzo iri ku wundi mugabane canke mu mugabane umwe icyo bita kontina ugasanga imico n'imigenzo iri mu gihugu iki siyo iri mu gihugu kiriya Eh, mu bihugu rero ivyo vya amerika n'ivyo bihugu vy'i buraya eh, barakunze kuvuga ibi by'uburenganzira eh, by'aba bantu bahuza ibitsina babisangiye Eh, ugasanga rero nko mu bihugu vya afurika eh, ni ikintu abenegihugu baho batakira neza imico n'imigenzo nivyo iri mu bishobora kuranga eh, ibintu bikuru bikuru bimwe bimwe vya demokarasi ariko ico co guhuza ibitsina eh, si cyo umuntu yoshimikirako kuko n'imbere y'uko gitangura kuvugwa cyane muri afurika kivuzwe n'ibihugu vy'iburaya cyangwa vya amerika haravuzwe izindi ngendo nziza nziza ziranga demokarasi aha twovuga nko kubahiriza agateka kazina muntu eh, kubahiriza ubwigenge mu gutangaza amakuru eh, kubahiriza kwishyira no kwizana kuja mu mashirahamwe n'ibindi nk'ivyo ivyo rero ni ibintu abantu bakunze demokarasi bashobora kubishyira imbere mugabo ivyo babona bi- bitajanye kumbure cyangwa bitarahura n'imico n'imigenzo nk'uko bavyumva bagashobora kuba barabibanziriyeko eh, si imiyumvire rero ko umuntu yoshingira kuri ico kugira ngo ace avuga yuko ico ari cyo ca demokarasi ndashaka ndababaze kandi ku vyerekeye inama ya kuri demokarasi eh, yatangujwe na perezida wa amerika ku munsi wa gatatu yaravuze kandi ko bazoganira ku vyerekeye gukoresha ubuhinga bwa none kugira bifashe demokarasi n'intwaro nziza aho kuyigwanya Ah, mwibaza ko yashatse kuvuga iki ngaha n'akahe kamaro k'ubuhinga bwa none gashobora gufasha demokarasi ntikayigwanye hariho uburyo mubona ndibaza bifatiye nko ku mbuga ngurukanabumenyi aho usanga haratangwa amakuru y'ibinyoma mwibaza ko ibyo washatse kuvuga niyumvira ko mu kuvuga gutyo umukuru w'igihugu cya amerika joe biden yashaka kuvuga ibi bavuga mtc renuvere tekinoloji de foromasiyo de kominikasiyo ari ibi tuvuga nyine by'ubuhinga bwa none ku buhinga ngurukanabumenyi kuri interineti ugahita usanga haciye hazamo rero n'izi mbuga izi za twita izi za watsapu izi za insitagaramu akabona rero yuko ibyo ubwo buryo bushasha bukwiye kwigarurirwa n'abashigikiye amatwara ya demokarasi kubera aribwo buryo busigaye bukoreshwa cyane kandi bubangutse bufashe cyane mu gukwiragiza ibyiyumviro ngenderwa ko n'ibyiza biratwa bya demokarasi aho uko kumbure ababo bashobora kuba abayise ko bakiri mu ntwaro z'umukazo cyangwa bashaka kugaruka mu ntwaro z'umukazo boba ari bo bahava bateza imbere cyane ubwo buhinga bakanabukoresha ugasanga rero bifashije yuko abo bashyigikiye intwaro nk'uko abivuga z'umukazo boba aribo baciye bigarurira ubwo buhinga bakabukoresha cyane kandi bukabateza imbere ngira ngo nicyo yashatse kuvuga yuko aho isi igeze idashobora gushyira hirya ubwo buhinga bugezweho bwo kumenyesha amakuru bwo gutangaza amakuru kandi ko bikwiye kuba aba mbere kugira ngo ntihagire abandi bahava babatwara kurusha mu gukoresha ubwo buhinga mu bindi bitajyanye na demokarasi iwacu magazine ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize ego nagomba no mubaza kuri iki kibazo bavuga yuko amerika iriko iraraba ko ishigikira ibijyanye na demokarasi muri afurika dufate nk'amahera yoba yarasohotse kugira ngo ashobora gusha mu gushyira mu bya demokarasi azoja mu gisata ikintu sosiyete sivile ni itangazamakuru cyangwa adofasha amaleta ya afurika gutsimbataza iyo demokarasi ego nk'uko umukuru w'igihugu cya amerika yabitomoye ibi byinjira mu cyo twita asistanse elegiterale ni ukuvuga imfashanyo yo kuza gutegura urubuga gutegura abazoja mu matora no gutegura imitima y'abantu kugira ngo bashobore kuja mu matora cyane cyane rero yaravuze yuko azoshimikira cyane kuri ibi by'itangazamakuru hakoreshejwe nyine n'ubu buhinga bushasha twari ko turavuga bugezweho ariko kandi ibintu ariko ndavuga bijanye no gufasha amatora iyo tuvuze gufasha amatora ntidukwiye kwiyumvira ibintu by'amafaranga gusa cyangwa ibya orudinateri cyangwa by'ibindi bikoresho n'ibi byo kuja kugirisha amanama kugira ngo ababisobanukiwe basobanurira abandi ingene byogenda muri demokarasi nabyo nyine birasaba uburyo rero amaleta nayo nyine ashobora kuzoronka ubu buryo bujanye n'imyiteguro y'ibi bya demokarasi cyane cyane muri ibi by'amatora cyane cyane muri ibi by'itangazamakuru byigenga cyane cyane hamwe rero n'amashyirahamwe yigenga ibintu byose bishobora gufasha kugira ngo bigiye hamwe ibintu bya demokarasi bigende neza niyumvira yuko bishobora kuronka ko ibifashanyo mwitegereje muri rusange ku byo duhejeje kuganira ko ibyiyumviro muhejeje gushikiriza ku bijyanye n'iyi nama kuri demokarasi yatanguje na perezida biden ku munsi wa gatatu muri rusange mubona demokarasi yifashe gute muraba ku isi ku isi biri mu byo nariko ndavuga mu kanya gashize bitangura ntekeranya yuko biri no mu byateye umutima uhagaze joe biden ku isi demokarasi naho abona yuko yoshobora gutera ije imbere ku isi siko biriko biragenda nk'uko twamye tubivuga no mu bihugu rutura twifuza bimaze imyaka itari mike biri muri iyo ntwaro yitwa iya demokarasi harabonekayo ibimenyetso by'uko umengo demokarasi ntikiratera ije imbere cyane aha twovuga ingene abenegihugu batacitaba cyane amatora iyo habaye amatora dusanga abasivye mu matora bahakwa kuba benshi ingene abenegihugu batagihurumbiye imigambwe basigaye bakunda ahubwo kuja muri ibi bita le mouvement sociaux nk'ibi byo kugenda gusaba ikintu revandike abenegihugu basigaye umengo barinuba abanyapolitike ugasanga rero n'iyo habaye amatora imigambwe batari bazi ko ariyo ya demokarasi cyane irashoboye gutsinda amatora cyangwa iraronsa amajwi atari make ibi twamye tuvuga les extreme droite mu bihugu by'iburaya hirya no hino murabona ko baronka amajwi atari make rero ku isi nta wese ashobora kuvuga yuko demokarasi iriko iratera imbere cyane ku buryo buhambaye hanyuma mu bihugu byo muri aziya ntimuriko murabona ibihugu by'ubushinwa ntimuriko murabona ibindi bihugu biriko biravuga ngo biriko biraza muri demokarasi ndetse biranayinuba ku isi nta wese ukavuga yuko demokarasi kiratera imbere ariko umukuru w'igihugu we joe biden arafite imyizero y'uko kumbure bizose arabije imbere icyo gice cy'ikiganiro rero muri isanga nicyo dusorejeho ibiganiro byacu ku buhanga bw'ibyuma hari pj afatanije na nadia taha frederic nkundikije arahagarara ibiganiro eugenia mukankusi